bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ikibazo cyo kwitana ba mwana hagati y'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko gikomeje gutera impungenge abatari bake I don't know what the problem is because we all speak the right language. We know what we must do. We know what is right. But we don't do that which is right.
uyu ni visi perezida wa kenya william ruto aha yavuga ko adatahura na gato ingene indongozi za afurika zinanirwa gutorera inyinshi ibibazo vyabo kandi bavuga rumwe bakumva n'ico babwirizwe gukora ruto ya mujambo yavugiye kampala ku murwa mukuru wa uganda agaruka ku kibazo c'umubano mubi uvugwa hagati y'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hagati aho perezida wa congo felix cisekedi bitekanije ko agenda kurengera u rwanda igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa gatatu kuno mwaka ariko imbere yo kuja kwidonido y'iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndababwire muri make ko abategetsi mu gisata co gutabara muri nigeria bavuze ko abantu bashika umunani bapfuye abandi bashika kuri mirongo ine baratabarwa bakuwe eh, bakubagoye bikomeye ilagosa ejo kuwa gatatu abana batazwi igitigiri barapfuye canke bafatiwe mu bibomoke vy'iyo nyubakwa yarimwo n'ishure ry'intango aho rero bari baguye abariko barakorera ivyabaye bavuze ko ishure ryigamwo abana bashika kw'ijana ryari ku gorofa ya nyuma ariryo ryaguye iyo nzu y'amagorofa yari mu gace ka kera k'umurwa mukuru ruragose buramatari wa leta ragose akimuwa ambonde yavuze ko amazu yari muri iyo mihana yategerezwa gusuzumwa ko akwije ibi ibisabwa ariko nyeneyo ngo ntiyemeye ko iryo suzumwa rikorwa kubomoka kw'amagorofa biramenyerewe muri nigeria muri bibiri na cumi na gatandatu abantu barenga ijana barapfuye igihe urusengero rwasenyuka mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu iyindi nyubakwa y'amagorofa atanu yarasenyutse uwo mwaka nyene ihitana ubuzima bw'abantu mirongo itatu aha muri amerika perezida donald trump avuga ko ababajwe n'ibihano vyaciriwe paul manafort yahoze arongoye ibikorwa vyo kwiyamamaza vyiwe ariko naco trump yavuze ko ashobora kumugirira ku vyerekeye ikigongwe nk'umukuru w'igihugu umushikirizamanza wa leta ya washington yaciriye manafort ejo kuwa gatatu igifungo c'imyaka itatu n'igice ku vyaha vyo kubesha abashikirizamanza no kuburagiza ivyabona mu bijanye n'ibikorwa yakora vyo kuvugira uwahoze ari perezida wa Ukraine. Iki gihano kije ciyongera ku yindi myaka yababa ine yo gupfungwa Manafort yaciriwe mu ndwi iheze ku vyaha vyo kunyuruza amakori hamwe n'ubunyonyezi mu mabanki iminota mike ahejeje gusomerwa rubanza ejo kwa gatatu abashikirizamanza muri leta ya new york nabo baciye batangaza ko manafoti yagirizwa kuyoberanya inzandiko z'ubutunzi bwiwe hamwe n'umunyonyezi bujanye n'amazu naho perezida trump ashobora kumubabarira ku vyaha vyo ku rwego rw'igihugu kubasha ahabwa n'ibwirizwa ribitomora nk'umukuru w'igihugu nta bushobozi afise na buto bwo gukora ko ku vyaha vyo ku rwego rw'amareta bishobora kumufunga ikiringo kigera ku myaka mirongo ibiri n'itanu radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shoti wayoze kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ukwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nari nabicaye ku masonga nkitangura yicagira ca mbere c'umukuru w'igihugu muri kenya william ruto ahamagarira abategetsi bo muri afurika kwamana bashira imvugo kwama bashira imvugo yabo mu ngiro william ruto yavugiye ku murwa mukuru wa uganda ku muhingamo wuno wa gatatu ejo hariko hasozerwa inama yari igamije kuraba icokorwa n'indongozi za afurika kugira ngo haboneke impinduka zituma afurika itera imbere uwo mutegetsi wa kenya yaranagarutse ku kutumvikana ku maze imisi kuvugwa hagati y'ibihugu bigira bigize afurika birimwo rwanda na uganda inkuru irambuye na mugenzi wacu i kampala ignatius bahizi avugira mu nama yiswe afurika none ubu visi perezida wa kenya william ruto yavuze ko ikibazo kiri mu muryango wa afurika y'uburasirazuba ari icy'uko abategetsi bananirwa gukemura ibibazo byoroshye hagati yabo n'uko bakabigira intandamyi mu bwiyunge busesuye bw'umuryango bityo bakaba bisubiza inyuma icyifuzo cy'uko ibihugu bigize uyu muryango byaza kwiyunga no ku rwego rwa politiki bimwe muri ibyo bibazo bwana ruto yakomojeho ni amatati hagati y'igihugu cye n'icya tanzania yo gufata amatungo yambutse imipaka hamwe n'ikibazo hagati ya uganda n'u rwanda ubu ngubu i don't know what the problem is because we all speak the right language we know what we must do we know what is right but we don't do that which is right
sinzi ikibazo icyo ari cyo kuko twese tuvuga ibintu bizima tuzi ukuri uko ariko kandi tunazi icyo tugomba gukora ariko ntabwo aribyo dukora nk'urugero turacyafite ibibazo nk'iby'amatungo y'inka zambutse umupaka zikinjira mu kindi gihugu zigafungwa zikanatizwa cyamunara cyangwa inkoko zirenze umupaka zigatwika none hari n'igihugu gifunga umupaka wacu gisangiye n'ikindi hano muri afurika y'uburasirazuba ibi ntibyumvikana bituma duhagarika imitima cyane You know, that, that makes us really concerned.
avugira mu nama n'abanyamakuru ari na prime minisita w'igihugu cya hungary wari mu ruzinduko muri uganda minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda sam kutesa nawe yasubiye ku kibazo cy'u rwanda gufunga umupaka na uganda n'ingaruka birimo gutera zirimo amananiza amashaka ubucuruzi mu karere cyane cyane ikaratasi igihugu cy'u rwanda cyatangije ku bashaka kwinjiza ibintu muri uganda baturutse mu rwanda akaba ari zimwe mu nzitizi z'ubucuruzi zitari imisoro abanyarwanda n'abandi banyamahanga bose bahawe ikaze mu gihugu cyacu mu gihe baba biteguye kubahiriza amategeko y'iki gihugu abo tugiraho ikibazo ni ababa bafite imigambi mibisha icyo tumaze iminsi tukiganiraho n'u rwanda ni uko umunyarwanda wese uzafatwa akekwaho ibyaha azajya yemererwa gusurwa n'abakozi bo kuri ambasade yabo iki nakimenyesheje mugenzi wanjye mu rwanda ahandi dukomeje kugirana imishyikirano ndibaza ko ibibazo hagati yacu bizakemuka tesa yongeho ko umupaka ku ruhande rwa uganda uzahora ufunguye visi perezida wa tanzania perezida wa somaliya perezida museveni wa uganda hamwe n'izindi ntumwa zikomeye zahagarariye ibihugu byazo nibo bari muri iyi nama yahuje abantu benshi kuva hirya no hino ku mugabane wa afurika biganjemo urubyiruko ndetse hakaba hari harimo n'abashoramari bakomeye kuva ku mugabane wa afurika kuvuga ku ruhari afurika ifite ku isi muri ibi bihe turimo mu ijambo rye perezida museveni yavuze ko kugira ngo afurika izagere ku mpinduka z'amajyambere yifuza ni uko yakwibanda gukora ibintu bifite agaciro kuruta kwibanda ku musaruro mwinshi budafite agaciro gakomeye nko kugurisha mu mahanga ibintu bitongewe agaciro mu nganda yuko afurika kongera agaciro ku mutungo wayo biciye mu nganda aribyo bizatuma afurika yunguka kuruta anaricyo kibazo cyatumye iguma inyuma y'indi migabane intego y'iyi nama yabaye iya mbere gutegurwa ku mugabane wa afurika kwara gukora ubushakashatsi hamwe no kuganira ku bintu bishobora gukorwa muri afurika cyane cyane ku rwego rw'abayobozi kugira ngo impinduka mu iterambere zikenewe ku mugabane zizagerweho ignatius bahizi ijwi ry'amerika kampala English Sebahizi arakenuye tukivuga iby'imigenderanire hagati y'ibihugu bitandukanye vya Afrika bitegekanijwe ko perezida mushasha wa Congo Felix Tshisekedi agendera u Rwanda genekerezo rya 2026 kuno kwezi kwa gatatu ruzoba rubaye urugendo rwa mbere umuperezida wa Congo agiriye mu Rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho imigenderanire yatanguye gutosekara hagati ya Kinshasa na Kigali aya makuru tuyakesha ikinyamakuru Jeune Afrique ari naco canavuze ko umushikira umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Richard Sezibera yemeje ivy'uno rugendo rwa perezida Felix Tshisekedi azokora mu gihugu c'u Rwanda igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatatu tumira amate gato hamace twerekeza mu Burundi abanyeshuri batandatu mu ishuri nshingiro akamuri yubatswe ku mutumba wa kirekane muri komune kirundo baraye ijoro ryabo rya kabiri mu gasho ka parike yegamira sentare y'igihugu ya kirundo abavyeyi babo bavuga ko bariko bakurikiranwa kuba barononye ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu gitabo bakoresha parike ya kirundo iremera ko ifise abana kumvu z'amatohoza mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze atubandaniriza ino nkuru
abana bari mu minwe y'ubutungane bagera kuri batandatu abo bose n'abigeme bafise imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'indwi bose biga mu mwaka w'indwi abavyeyi babo bemeza ko ikibazo c'abo bana catanguye kuvugwa ku munsi wa gatanu w'indwi iheze aba ni bamwe mu bari bazindukiye kubaraba aho bafungiwe mu gasho ka parike kukira sentare nkuru y'igihugu ya kirundo ngo twari dufise ibitabo dukoresha ngo none rero ngo vyari bishaje ngo hanyuma ngo mwarimu ngo acavuga ngo yuko ngo ariko twabitabuye nuko se andi makosa bakoze ngo ya bababwiye ngo ngo ngo bononye ifoto y'umukuru w'igihugu umugabo abana twarabarije baraduhakanira bagize ngo bafuse banditse ku mazina ku ku- ku gutwi kuko umukuru w'igihugu ngo barandika ko ngo no kumenya amubwira ati none abo bana babigize murabazi tijwe twe ntabwo tubazi ahubwo twa- twebwe bitabo kubera twari tugeze hagati na hagati sinabwo twoba tuzi yuko ari ari abana twigana babigize cyangwa ari uko ibyo bitabo babiduhaye ibyo bintu birimo bahagaritswe mu masaha ya kare kuri uyu wa kabiri arindwi birangira batandatu baraye mu minwe ya parake je nari mu ndimiro gukora burya maze mbona abana bariko bariruka namubwira ati none bakurirana ibiki ngo bariko baratwiruka ko badufate ngo twafutanganije ngo ifoto y'umukuru w'igihugu aca ndamubwira ati ntimwiruke nimugende ahubwo mwishikane mugende ku butegetsi mubwire mubi- babibone kuko hamwe mwokwiruka bazovuga ko ivyo bintu arimwe mwabikoze amakuru dukura ku ishure ribareze amenyesha ko vyose vyatanguye ku munsi wa kane umwe mu banyeshure aje kwitwara avuga ko bagenzi be bamwononeye igitabo abarezi bafatikanije n'ubuyobozi baciye bagenzura ibitabo ku munsi ukurikira basanga ifoto y'umukuru w'igihugu petero nkurunziza iri mu bitabo bitanu bakoresha muri kimwe mu vyigwa yarononywe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo yarahashitse nk'uko aya makuru abivuga abana barahava bashyikirizwa ubutungane abavyeyi barasaba ubutungane gukurikirana neza ikibazo c'abana babo kugira ngo ntihagire abarengana n'umukuru w'igihugu baramutaka ku mbabazi nyinshi icyo twosaba ni uko ubutungane bwo turabira abo bana bafise imyaka ingana gutyo ni batoyi cyane ntibaramenya iyo bija n'iyo biva ntibaramenya gukina politiki kandi na twebwe turi abantu b'abasenzi ntitwigera dukina politiki eh, turi abantu basenga gusa dusengera igihugu kibamwe amahoro twibahiriza se barundi ko abo muvyeyi ko abo uwo muvyeyi wa twese nta kibi twashaka twashaka kwirima tukana ngo turya kandi n'abana bacu bakiga hanyuma bakatugenzura bakarata yuko hari ibibi dukora byo ku bijyanye na politiki byo kurwanya ubutegetsi ntabwo bari bwagere mu myaka yo gukora ibibi umukuru w'igihugu nyakubahwa niwe waduhaye amata n'ubuki dukurikiranira abana n'ukuri ntibarengane baraba ibyo bitabo birashaje baraba babigize ibyo bitabo n'ukuri si abana bacu iryo kosa baba bararikoze parake ya kirundo iremera ko abo bana bahagaritswe ku mvu z'amatohoza mbere ikaba imenyesha ko yatanguye kubumviriza kuva kuri uyu wa kabiri bunganiwe n'umushingwamanza wabo bagifatwa barindwi umwe ahava ararekugwa parake ya kirundo imenyesha ko uwo mwana w'imyaka cumi n'itatu yarekuwe kuko atarakwiza imyaka yo gukurikiranwa ku caha ico ari cyo cose imbere y'ubutungane tubibutse ko gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza vyaheruka kuvugwa mu mashure shingiro y'intara zitandukanye z'uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gihe abatari bake barahagaritswe n'ubutungane n'inama nshingamateka irajamwo kubasabira ikigongwe imbere y'uko barekugwa mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze arakenuye tuve mu burundi duce twongera tuje mu rwanda neza na neza mu bugarama turi mu karere ka rusizi ni mu ntara y'uburengerazuba havugwa ikibazo co guharika ibindi na mugenzi wacu temistocle mutijima yagendeye bamwe mu bafasoni baba muri ako karere mwese nyine yaguharitse wabigenza ute tukuma nyine mu rugo n'abana tukicara nyine tukarekeraho mwese wabigenza ute abagabo bi- uwo ni madame nyirampurayo nzi alfonsina utuye aha mu kibaya cya bugarama aradutekerereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho si uko bababyaranye adahari ahubwo yamuharitse undi mugore nawe bamaze kubyarana abandi bana umunani mufitanye abana bangahe batandatu ubundi we bafitanye bangahe bo?
bitanye umunani ubuyobozi se bubivugaho iki kuri icyo kijyanye no- n'inshingano ze afite kubyemera ariko ntanabikore ubuyobozi bukamufata akabyemera ntabikore akaguma nyine mu rugo nawe nyine wabona bikurenze ugafata abana ukaguma no mu nzu ukabagaburira ukajya ubahingira ukagura n'imyenda yabo nyine basi iki si ikibazo yisangije ariko kuko aha mu bugarama guharika bisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye nk'uko aba bagenzi be bandi babivuga hano mu bugarama nta nta mugabo atunga umugore umwe nta n'uwo ukunda guhahira umugore atari umwe ku ijana umugore acukwe umugabo agacukwe ahubwo bagahura mukubita nta munyabugarama mushobora kuzana gushakaho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngo agende iyo mubyaranye imbyaro icumi ukaba mufite abana arareba akavuga ati uyu nguyu ntabwo akiri umugore ahubwo reka nishakire undi ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze abubatsi ngo aha mu bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike abagore baratunga abagabo agatoki kuko utihanganira ubukene abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire hari ijambo ryakoreshejwe nabi ati ni irihe uburinganire hari uburyo abadamu bakoresheje iryo jambo nabi umugabo runaka yavuga ati none si ko ibi bintu twabigenamye gutya kubera iki wanyuranyije n'ibyo twapanze mu rugo ati pima noneho baduhaye uburenganzira nuvuga gatoya ati barazana abayobozi bakujyana umugabo utihangana ahita nyine anyura muri iyo nzira yo kugira gute guharika umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mishya kavuga ntese uwatuye umugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi ntihategereze ko wa mugore bafitanye abana batanu babyaranye bagomba kurera aba yamuharitse amushakaho amafaranga gutya kashi iyo amafaranga ashize wa wundi muto nawe aramutse akajya ku wundi akajya ku wundi ni ibiri mu bugarama intandaro aho yaba ituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo ku isonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango ubwo abo bana bazaza babaza wa mugabo nibagera kuri wa mugore mukuru atikorera isano ku musozi ati twese ntiyabahahiye amasambu nimugende mujye kwaka isi amasambu Ba- nibagera aho ngaho usanga abana ba- bitanye ba mwana basubiranyemo no gutemagurana biraje nk'ubu nkanjye mfite abana barindwi muri abo bana barindwi ntawe uzi umwenda waze ntawe uzi n'uruboyido rwase kandi afite urutoki aravunura akagira gute akajyana ku kabari ahubwo rero nko kuri iki gihe ntaba nabonye uduteke ngo nze shabike wa mwana abuze umwenda wa mwana abuze ikayi wa mwana abuze ikaramu wa mwana abuze urukweta ajyana ku cyuma ahabwa ati mwicare hasi inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe uyu ni bwana nsigaye emmanuel umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage niba uwo mugabo abengutse ku mukobwa akumva agomba kuza kumuharika urugo kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho icyo turi kugikoranaho n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba gu- kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo tuyemereye ko abantu nk'abo ngabo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana uretse ingaruka zishingiye ku mibereho mibi ituruka ku kutabona ibyangombwa nkenerwa mu muryango mu ndorerwamo y'ubutegetsi ubuharike buranateza izindi ngaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage nk'umurenge wa bugarama ubwawo uri mwifite ubuso buto mu karere ka rusizi ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga ibihumbi mirongo itatu na kimwe ahabarurwa abarenga magana abiri na mirongo irindwi ku kirometero kare kimwe temistokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima arakenuye tugume mu rwanda ariko ubu unye mu gisata c'impunzi aho abarundi bahungiye i butare ni mu bumanuko bw'ico gihugu bavuga ko ubuzima bwo kuhaba bwabananiye bahamagarira ishami rya onu ribitaho rcr guhindura ingendo maze ikitaho impunzi ziba mu bisagara nazo ni mu gihe iryo shirahamwe ryo rivuga yuko ahanini ryitaho impunzi ziri mu makambi mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru arabandanya ino nkuru
ubuzima bwo mu ntibworoshye na gatoya nta byo kudandaza nta rudandazo ruhari ntacyo dufite dukora twaje duhunga turi aho turi mu gisagara cya huye hahoze hitwa i butare mu manuko bw'u rwanda uyu mupfasoni afite abana batanu ariko yiganira ijwi ry'amerika ingena ubuzima bw'ubuhungiro mu gisagara busa n'ubwamunaniye nkare igihe ugira imana ukaronka abagufasha amacuti hariho abasigaye i burundi hariho abari ahandi hariho n'amacuti usanga ari ino kumbure ino naho nyine ntitubaye mu buzima bumwe hariho abagira utwo bakora bagafasha sinorara ubusa mfise umubanyi w'inshuti yanjye avuga ntinaraye ubusa umwana araye ubusa ntitworara ubusa pe bagafasha ibyo bashoboye mugabo wumva nabo ntibashobora gufasha ingo zabo n'iz'abandi naho hariho abitwa abari impunzi bafite utwo bakora bavuga ati natwe dutunze imiryango yacu ntashobora gusatisfeza ingo zibiri umugabo rero tubayeho nyene nyene nk'impunzi uyu mugenzi we nawe afise abana batatu ati naho ducishamwo tukamesa agahuzu twambara kenshi nako tuba twafashishijwe n'inshuti canke imiryango twasize mu burundi atera kamo ishamwe mpuzamakungu haser ryita impunzi gukubita agatima mpembero maze nabo bibukwe bahabwe imfashanyo z'ibiribwa n'ibindi vyankenerwa nko kwigisha abana ku buntu kuko nabo ari bantawe nikora nk'uko babivuga oya kwambara neza hari igihe uduhuza uba waratuzanye udukuye burundu uhunga cyangwa ukagira nk'umugenzi akakuzana nk'agahuzu hariho abantu basigaye i burundi batahunze ashobora kuza akavuga ati reka uriya muntu ngenda ndamushyire n'agatenge yambare cyangwa akagurira impuzu abana ariko ntibisigura ko tubayeho neza pe ni bimwe nyine byo kwihagarara ko umuntu avuga ati sinoja mu nkambi no mu nkambi n'ukwapfira ariko vurema nka hsr yari ikwiye kubona ko n'abantu bahungiye mu migi nabo baba bakeneye ubufasha nabo ntacyo bashoboye pe hari abo usanga bakora ariko n'abandi usanga ntacyo bakora ari ugufashwa n'abantu babana abaturanyi nyine abantu basigaye nko muri burundi cyangwa umuntu ashobora kuba afise nk'umuntu ari nk'ahandi hantu hanze akamurukira ariko urumva nubwo akurungikira akurungikira iby'uno munsi ariko ntazokomeze ejo ishirahamwe ya ser riha ubufasha buke impunzi zitari mu makambi ryemeza ko abashobora kuba mu bisagara ari uko baba bifise kandi bashoboye gutunga imiryango yabo yamara vincent zisabira atwara komite y'impunzi mu ntara y'ubumanuko si uko abibona kuri we naho batari mu ikambi barakeneye gufatwa mu mugongo ingene tubayeho ku by'ukuri sinovuga ko ari ko ari ukuvuga ko twanse kuja mu ikambi kubera amatungo dufise oya ahubwo murabona ko bimeze no mu kirundi baravuga ngo akimuhana akaza imvura ihise iyo twahunze tukaza kuba ngaha mu minsi ni bwa buryo bwo kubwira umuntu agerageze gufata mu mirimo ubuzima bwiwe rero turiruka umuntu akiruka epfo na ruguru akarondera agashakisha mu two acuruza hari impunzi ziyungunganya mu tuntu two gucuruza hari abandi bakora utuzi ubuzi bubayabaye mugabo ubu si ukuvuga ngo twase kuja mu ikambi ngo ni ukubera ko twishoboye cyane naho yoba yarashoboye kuba zarafundikanye agashobora kurya agashobora kuronka utwo afungura ku munsi ku munsi ni bya bindi byo kwiruka no kurondera utwo abana barara bariye ushobora gushaka ukaronka uduharaga uraruriye agaciro arariye mugabo haje hakenewe ifaranga menshi nk'ayo yo kurunga akana ku ishuri niho rero acagaragara ingorane zihariye cyane ako kamo n'amarira ari huye nivyo birangwa no mu bindi bisagara nka kigali nyamata gisenyi n'ahandi abo barundi basaba hsr kubafasha nabo bose hamwe ababa mu bisagara barenga ibihumbi icumi mu gihe ababa mu makambi y'impunzi barenga gato ibihumbi mirongo itanu n'umunani pierre clave niyo nkuru ihuye ku bwijwi ry'amerika
Pierre Claver niyo nkuru arakenuye abakunzi b'ibinugwanugwa ibivugwa ku mbuga ngurukana ntitwabibagiye ni mukanya isasi
ca bijya bibi biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utangike he mupinga mupingire umviriza ijwi ry'amerika irabesha ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno munsi ko riko riranuganurwa ku mbuga ngurukanabumenyi tugaruka ku ifoto iriko iraca ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye harimo za facebook twitter hamwe na whatsapp iyo foto ni inyubako isakajwe ibihunda abivuga ko ibitari bike bemeza ko iyo foto yerekana ishure iri ku neza na neza mu ntara ya vumbi turi mu ntara muri komine ya vumbi mu ntara ya kirundo mu burundi eh, ikavuga ko ari ifoto ry'ishure nshingiro kubera ko atamakuru atomoye yanditswe ko yerekana ari hehe iyo shure ihari benshi babivuga ko vyinshi mugenzi wacu i- mu kirundo diane ndonse yanyarukiye kugira ngo aducukumburire iyo sanamu y'ishure iteye impari ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana abana bicaye ku ishure ryubakishije ibiti ikaba isakaje n'imitoto y'ibitoke bigaragara ko inguvu ahanini zashizwe mu gusakara iyo nyubako kuko ata mpome rifise uretse ibiti birifashe kukaba nkako biboneka ko uwafashe ifoto yayifashe ari hanze y'iryo shure ku buryo biboneka abana bicaye imbere muri ryo mbere n'abari ku rundi ruhande hanze bakaboneka muri iyo foto ku mbuga nka facebook twitter na whatsapp impari ni nyinshi nubwo uwatanze ifoto yavuze ko ari ishure shingiro rya vumbi mu ntara ya kirundo duhere kuri uyu yagize ati aho si burundi kuko igihugu kirimwo amashure meza kandi y'akarorero uyu nawe ati aho ni imwaro i nyabihanga uyu yishura agira ati wapi imwaro muratubeshera aho ni karusi hari n'uyu yagize ati ubwo nta soni kuducafuriza igihugu mu burundi nk'aho ntihabaho dusome n'uyu asa n'umwunganira ati sha imwaro haragowe agakomye kose ngo ni imwaro eka mu burundi dufise amashuri ateye imbere uyo yabishize ko ngira ngo ni iwabo uyu nawe yivugira ko ari mu gihugu ca kongo ati ahubwo ni mu bumanuko bwa kivu uyu nawe ati ahubwo ni mu ntara y'amakamba imuresi tubandanye n'uyu yagize ati mu gihugu c'uburundi iyo ntibaho reka kutwambika ibara hari n'uyu yanditse agira ati ariko n'ukuri naho mu burundi tutaratera imbere hari intara yoba igifise amashure nk'ayo aho muba musuzuguza igihugu tugarukirize kuri uyu avuga ati reka reka kuvuga nabi iyo shure niyo yandamuye aha rero musitaneri wa komine vumbi aratanga umuco kwizera jean baptiste avuga ko koko iyo shure iri mu ikomine arongoye muri zone cendajuru ku ishure rya kiziba ariko atari ishure shingiro rya vumbi nk'uko bivugwa musitaneri avuga ko ishure ryitije ikigara cahahora hategurirwa imfungurwa z'abana bagaburirwa ku mashure kandi ko riri mu migambi yihuta yo muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda umuyobozi w'iryo shure muri uyu mwaka w'ishuri ugitangura abana bari bamubanye benshi hanyuma acayongera ko ikirasi kimwe cyangwa bibiri iryo shure rero ryari mu mashure twari dufise ko priorite cyane muri uno mwaka kuko twidushikira amabanga eh, twasanze hari amashuri menshi amwe yubatswe n'uburyo budashemeye tubanza rero kubanza gusanura yaragiramiye cyane abana n'abarezi ko yashobora kubasidukirako iryo shuri mwabonye natwe twabonye umuyobozi w'iryo shuri aciye afata ahantu yari yarateguye ko boza barategurira za mfungwa zabo muri ya mashure basanzwe bagaburira abana ku mashure acaheza ashiramo ikibaho bica bituma rero aba bana rero bahigira icyo kintu twakibonye ariko kandi vyari no mwitwariko wacu ko iryo shure turironse ayandi masomero kugira ngo abana baronke aho bigira hagutse musitaneri wa komine vumbi avuga ko ubukene bw'inyubako butari kuri iryo shure gusa uretse ko bagerageza kubugabanya je nshika muri aya mabanga muri bibiri na cumi na gatanu nasanze ku vy'ukuri ahatari hake mu bisata bitandukanye ubuzima bugize komine hariho ingorane nyinshi mpere ku gisata c'indero hariho kuri ekofo bw'inyana aho nasanze hariho ikiburoke kigizwe n'ibirasi bine vyubatswe n'amatafari mabisi ico naco imvura iguye abigisha n'abana baca biruka batinya yuko co basenyukirako nabanje ndagishira hasi ivyo birasi bine vyose canubaka amashuri akomeye cane aho ni kuri ekofo bw'inyana muri zone bukuba hari riri shure bita ekofo nyagatovu nayo nyene kwari nkuko nyene hoho nasanze e, nayo nyene yarubakishijwe amatafari y'ivyondo mbere bobo bari bafashe baratera inzego ku mpome kugira ngo ntikishobore kubasidukirako naco nyene mbona ni intambamyi ndavyubaka ubu uye bigira mu mashure meza ubukene nk'ubu bw'inyubako ku mashure bumaze kuboneka no mu zindi ntara zimwe zimwe muri iyi ndwi iheze kandi hari n'indi shure ikenya inyubako yo muri komine ya giteranyi mu ntara ya muyinga iherutse kuja ku rubuga rw'isanganiro mu ntara ya kirundo diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakenuye kuri iyo nkuru yaducukumburiye mu ntara ya Kirundo mwumva hariko haravugwa yuko hari abanyeshuri hari ishu- ifoto yari iravugwa ko byinshi tukiri ngaho nyene mu Kirundo imbere ko dusezerana tugende tubibutse ko abanyeshuri batandatu ku ishure nshingiro akamuri ryubatswe ku mutumba wa Kiremba muri commune Kirundo bamaze amajoro abiri mu gasho ya parquet yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo abavyeyi babo bavuga ko bariko bakurikiranwa kuba barononye ifoto y'umukuru w'igihugu igihugu uri mu gitabo bakoresha parike ya kirundo iremera ko ifise abo bana ku mvu z'amatohoza abavyeyi nk'uko mwavyumvise muri kino kiganiro basavye batakamba ko abana babo botezurirwa perezida wa kongo felix tshisekedi ategekanya kugendera u rwanda igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa gatatu turimwo urugendo rwe ruzoba rubaye urugendo rwa mbere umuperezida wa kongo akoreye mu gihugu c'u rwanda kuva imigenderanire hagati ya kigali na kinshasa itsinzikaye muri bibiri na cumi na gatandatu ino nkuru tuyikesha ikinyamakuru jeune afrique cemeza ko umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu yemeje ayo makuru y'urugendo rwa tshisekedi mu rwanda mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara mwategure mwongera mushikirizwa na diane nahazwe babiri bero yegeranije amajwi na enjeniyeri muhinga bw'ivyuma bari kumwe twemye tubipfurize kuranirwa mu vyo murimo